Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingteen DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii fi saatalaayitiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu agayyaa 16 bara 2017 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandeeti.
jimaata darbe pireezidaantiin keeniyaa irra deebi'anii filatamuun eega labsame as raayilaa odingaa dhimmicha gara mana murtiitti geessina jedhu mataa oduu har'aatattam jirtu an jaallannee gammadaati.
chaarlsviil virjiiniyaa keessatti garee olaantummaa adiitiin ajjechaa raawwatamee lubbuu namaa dhabameef sirni gaddaa geggeessamee jira gareen isis ajjechaa duguginsa sanyiitiif itti gaafatamaa jedha gabaasaan waa'ee hacuuccaa walabummaa amantii kan itti fuuleffate ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi irraa kan ba'e. lameenuu gabaasaa keenya oduu keessaati akkuma jaallanneen duraa jette mormitoonni keeniyaa bahi filannoo biyyattii mormuudhaan gara mana murtiitti geessuuf jiru kun oduu booda kan itti deebinu oromiyaa keessatti tilmaama galii mormuurraa kan ka'e mormiin gabaa dhaggachuu ammallee itti fufee jiraa jedhu jiraattonni godinaalee adda addaa keessaa gaafannee jira gara boodaa dhiyeessina hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya guutummaa oduutiif gara jaallanneetti deebinu.
jimaata darbee pireezidaantiin keeniyaa uhuruu keenyaataa filatamuu koomishinni filannoo eega labseas hoogganaan mormituu raayilaa odiingaa tarkaanfii itti aanu fudhatamu hanga dhagaamutti deeggartoonni isaanii akka caqasan gaafatanii turan roobii har'aa garuu gamtaan isaanii filannoo hatame ittiin jedhe mana murtii muummichaatti ka dhiyeessu ta'uu ibsan duraan garuu faallaa kanaa dubbatan raayilaa odiingaa. gara mana murtiitti deemuun waan seeraan ala hojjetamu sirreessuu hin danda'u jedhanii turan garuu kanneen toora dheeraa dhaabbachuun ganama qorraan guyyaa aduudhaan guutuu dhaabbatanii sagalee kennan goota jedhanii faarsaniiru haadholiin ijoollee isaanii dugdatti hidhatanii kanneen dhukkubsatan kanneen qaama hir'uu ta'an akkasumas kanneen dullooman ijoolleen sagalee isaanii akka dhaga'amu barbaadu jedhan odiingaan. Odiingaan sirnatti sagalee kenname ture iccitiin dogoggorfameera jechuudhaan iyyataa turan. Virjiiniyaa Chaarlotville keessatti sanbata darbe hokkarri sanyii irratti hundaa'e lubbuu namaa galaafate sanaaf pireezidaant Doonaald Tiraamp gamlameen komatan wiixata darbee ibsa baasaniin jarreen adii qofaa fi looganii fi jarreen adii qofaaf looganii fi gurmuu leellistoota naazii balaaleffatanii garuu kanneen isaan kana morman ilaalchisee waayyuun jenne turan garuu kibxata kaleessaa waajjira isaanii magaalaa niiwoor keessa jiru irratti tiraamp akka dubbatanitti caasaa biyyattii deebisnee haa ijaarru jedhu garuu tuuta oduu gabaastotaaf ibsa tiraamp caqasaa kanneen turan. wacuudhaan tiraamp maaliif waa'ee hookara gaggeeffamee ibsa tokko ituu hin kennin guyyaa lama akkamitti itti fudhatee jechuudhaan gaafatan qeeqxoonni tiraamp akka jedhanitti ibsi jalqaba ba'e dadhabaa fi jarreen warra olaantummaa adii leellisan maqaa dha'uun hin balaaleffanne garuu gamlameen hookara ka'eef itti gaafatamoodha jedhaniiru jedhu. yuunaayitid isteetsi meeksikoo fi kaanaadaan har'a waliigaltee daldala walabaa kan ameerikaa kaabaa haaromsuuf marii jalqabanii jiru dhimmootii waliigaltee daldalaa bara 1994 tolfame pireezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp duula filannaa gaggeessan keessatti dhimma ijoo godhatanii turan. waliigalteen naaftaa jedhamee waamamu kun seenaa keessatti waliigaltee daldalaa sagatii hin qabnedha jedhu tiraamp kanaafis ameerikaan meeksikoo wajjin kufaatii daldala guddaa keessa akka seente godhe gama kaaniin carraan hojii gamasitti akka ce'u godhee jedhan marii kanarratti haalli daldalaa jiru hundumtuu akka walgituu qabu hubachiisuun kaayyoo lafa kaa'ame ta'uufi biyyoonni sadeen waliigaltee waliigaltee. dhabiinsa isaan gidduu jiru falmii gaggeessuudhaan akka furatan gaafata kanneen marii kanarratti argaman waggaan kun ituu hin xumuramiin dura yaada jijjiiramaa dhiyeessuun waan tokkorra ga'uuf yeroo tokko caalaa wal ga'uuf jiru deemsi kun bara dhufu jechuun 2018tti ceenaan filannoo pireezidaantii meeksikoo fi filannoon miseensota koongirasa ameerikaa haala ittiin walxaxaa ta'uu uumuu mala jedhameera. hoogganaan kooriyaa kaabaa kim joong un gara handaara galaana lafa qabeenya ameerikaa taate guwaam irratti dhukaasa misaayilaa saganteeffatanii turan yeroo biraatti dabarsuun isaanii murtii oguma qabuu fi sababaa ga'aa qabu jechuudhaan pireezidaant doonaald tiraamp har'a dubbataniiru tiraamp erga tiwutariin ergaa barreessan kanaan inni kun fixiinsa kan dhaqqabsiisuu fi fudhatama kan hin qabnedha jedhan. hoogganaan kooriyaa kaabaa sabaa himaa mootummaa biyya isaanii irratti jedhan jedhamee akka gabaasametti karaa gama jaapaaniin gara bishaan guwaam cina jirutti misaayilaa afur darbachuuf karoora ba'e yeroof dhaabaniiru kunis jarreen warra adii ameerikaa tarkaanfii hamaa balaa guddaa geessisuu fi gatiin qabne sana ni fudhatu yoo ta'e ilaaluuf jedhan. dinagdee kooriyaa kaabaaf utubaa akka taate akkasumas michuu cimtuun chaayinaan piyongiyaangiif waashintaniif akka ibsitetti lameenuu sodaa guyyoota dhiyeenya kanaa fi torbanneeniif oofaa turan irra akka of qusatan gaafatteetti kooriyaan kaabaa yuunaayitid isteetsin misaa'ilaan haleeluuf dandeettii akka qabdu dubbatu kiim tiraamp immoo ameerikaan achii booda deebiin laattu kan addunyaan ammaan dura argee hin beekne hamaa ta'uuf jira jechaa turan. Namoota hedduu kanneen Yuunaayitid Isteets gama kibbaa kutaa Virjiiniyaa magaalaa Shaarlesviil jiraatanii kibxati darbee kan gaddaa fi mufannaa ture hokkara lubbuu nama sadii galaafachuun uummanni pireezidaantii ameerikaaf ilaalcha qabu akkasumas keessumaa duddubbee isaanii akka laalu gochaa jira gabaasa kana roobert raafaa'il erge sora.
chaarlesviil magaala virjiiniyaa beekamtu keessaa tokko guyyaa shaniin duratti ummati hiriir ba'e hiriir walti ba'e agi tokko hiriir kana keessatti gurbaan tokko makiinaa nama hiriir ba'etti gada lakkisee niti tokko galaafate kudhanii sagal mammadeesse fula isiin itti lubbuu dhabdu sunitti daraaraa lafatti harcaasanii muka dhadhaabanii waan hedduun dubartii tan faarsuu jiran namni makiinaan nama galaafat kunin gurbaa ganna diddamaati warra ameerikaan ta nama adii qofa ta'uu malti jedheetiin hiriir ba'ee deeggaretti makiinaan nam fide namni galaafatan kunin dubartiin heereet jedhan nam seeraati nam ganna soddomii lamaati fula isii itti ijjeessan sunitti fula namni hedduun hiriir itti ba'e hagi tokko ameerikaan ta faranjii qofa ta'uu malte yookaan ammoo ta warra adii qofa ta'uu maltee jedhe kaan ammoo ta nam hedduu ta'uu maltee jechuun walti dhufu jedhe kunin fulaan akkan irratti wal dhaban sunin soodduu jeneraal waraana ameerikaa ka duri roobert liiti roobertiin kunin nama barkum tokkoof dhibbi saddeeti keessa lubbuu dhabe ameerikaan ta nama adii qofa ta'uu maltee jedhe warra falmu keessa tokko yookaan ammoo garbummaan ameerikaa keessa baduu mallee warri jedhu keessa tokko gamkaaniin ammoo ameerikaan garbummaan ameerikaa keessa baduu maltee jedhaniitiin barkum tokkoof dhibbi saddeetii keessa wal dhaban rooberti liin kunin nama waan suniin guddoo beekam guyyaa shaniin duratti jarii herreega lamaan qabu kun walitti dhufe virjiiniyaa magaalaa chaarlesviil keessatti namni wal dhabe kaani soodduun nama kanaa dhaaban rooberti liif jechuu dhaaban buqqifamuu maltee jedhe kaan ammoo buqqifamuun malle biyyumaa jedhe lubbuu dhabee jechuun irratti wal dhaban.
we have to take all of these things down flags statues. any type of memorial that really uplifts segregation or waan akkana kan cubbu buqqisuu malle fakkeenyaaf waan akka mallattoo faa waan akka alaabaa faa waan akka soodduu tana waan yaada tokko tokko tokko caalchisa ka jibbi labsa waan akkana kan cubbu buqqisuu mallee jennami kunin namni hedduun ammoo akka roobert liin soodduu isa tan buqqisaniitiin dubartii guyyaa shaniin duratti jibbiinsa akkasi sun akka isiin ameerikaa keessa baduu jetteetiin lubbuu dhabde isii dhaabuu malanii jedheetiin irratti wal dhabuu jira.
biyyoottii torba kanneen mirga walabummaa amantii cabsuuttiin jedhe ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteets reeks tillerson tarreessanii jiru garuu hidhattoota islaamik isteet amantiif gosa sabxiqqaalee irratti hokkara jabeessuu jechuun daran qeeqan gabaasa kana maariyaamaa diyaaloo erge namo.
gabaasaan haaraan ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsiin bahe akka jedhutti miidhaalee jajjaboo addunyaa irratti walabummaa amantiitiif yaaddessoo ta'an keessaa tokko aleellaa garee islaamik isteet jedhamuun geggeessamu ministeerri dhimmaalaa yuunaayitid isteets rex tillerson waa'ee kana akkanatti ibsan.
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis.
ISIS naannoo to'annaa isaa jala jiru keessatti ajjeechaalee duguuginsa sanyii yaazidii kiristaanotaaf musliimota shaharratti geggeessamanii jiraniif ifatti itti gaafatamaadha. ISIS yakka farra namoomaaf hokkara gosaa gurmulee ka xixiqqoo irratti yeroo adda addaatti geggeeffaman irratti ammas itti gaafatamaadha. Yeroo tokko tokko immoo kan musliimota sunni kurdootaaf sabxiqqaalee irratti geggeessamaniifis itti gaafatamaadha jedhanii jiran tilersan ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteets kun akka jedhanitti naannolee biroo keessatti hacuuccaan amantii fi obsa walii dhabuun akka ifatti mul'ataa jirullee dubbatanii jiru uummanni addunyaa dhibbarraa harka saddeettama ta'u amantiinsaa daangeessamee yookaan immoo okkar amantii keessa akka jiraatu dubbatu isaan keessatti warri baay'ee kiristaanotaa fi sabxiqqaaleen kabiroon hacuuccaa keessa akka jiran dubbatanii jiran kun ka ta'e iraan keessatti jedhu qabsaawaan tokkummaa randeebiyaa gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun biyyoonni akka biyya michuu yuunaayitid isteetsi taate saawud areebiyaa faa lammiiwwan biyyattii keessaa hunda amantii adda addaa kanneen qaban akka simatan waamicha dhiyeessanii jiran.
oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya qophiitan. hoogganaan garee mormitootaa keeniyaa bayii filannoo pirezidaantummaa biyyattii kan uhuruu keeniyaata injifachuun itti labsame mormuudhaan dhimma kana mana murtiitti dhiyeessanii kafalmuuf jiran ta'uu dubbatanii jiru ka kana dubbatan raayilaa odingaa mormitoonni nageenya labsuu qaban garuu karaa nagaa walga'uu fi hiriiruudhaan mormii isaanii dhageessifachuuf immoo mirga argachuu qaban jechuudhaan dubbatan gabaasaa jiil gireek soraatu dhiyeessa.
Eegi Koomishinii Filannoo Keenyaa Filannoo Pirezidaantummaa Keenyaa Tabaranaa Uhuruu Keenyaataatti moo'ee jedhee labsee asitti itti gaafatamaan paartii mormituu keenyaa jechuu Raayilaa Odingaa filannoo tan hin fudhannu waan itti aana gurri san buufna gurri buusanu caqasaa jedheetiin warri is deeggarutti eegate namni caqasuma jira. Raayilaa fi miilootii isaa filannoon keenyaa seer malee taate seer hin guunne jechuu dubbi tana mana murtii olaanaatti iyyannaa jedheetiin achi geeffate. Filannoo tana yahatan jedheetin filannoo ta'een yahatanii jedheetin mana murtii olaanaa geeffate raayilaan miilota isaa waliin.
By going to court, we are not legitimizing misplaced calls.
Akkan jedha Odingaan dubbi tana mana murtii olaanaa geeffachuu jirra. Geeffachuun ammoo warri filannoo teenna to'achuuf dhufeetiin seer malee yamu waamtaan nuun jedhe amannee fudhachuutti hin jirru. Ee dhuguun baantanii jechuullee ittiin jirru. warri hiriir dheeraa galee dhaamochaaf aduu keessa ijaajjee gaafa filannoo sun abbaa fedhe filatfa. Hawwan ijoollee dugdatti baataniitiin warri humna laafaa ka'adoo dhibamu abbaa fedhe filachuuf eegachaa baay'ifa. Diqqaaf guddaafa jenneetiin dubbitan mana murtiitti iyyachuu jirraa jedha. Akka herrega Odingaatti filannoo keenyaa tabaranaa hinatan. Sungul Odingaalleen keenyaan bulchoota kompiitaraan uumamanii miti ka uummati bahee filateetti si bulchaa jedhe.
I think this will be the best option uh, because then uh, first of all it it it. it Akkana jedhe namni kunilleen akka herrega keenyaatti kunin waan keessaa filachuu malan keessa waan tokko. Maan jennaan dhibaa fi cinqiin jiraattullee tanuma keessa wanni jira gad baati. Ba'us irra buuftillee tunin qalbii nan fayyiftillee deemum deemtee naannoo tana malaan keessatti buluufillee waan kanallee si uumuu dandeettii jedhe. Odingaan duraane dubbitan mana murtii geeffachuullee hin feenuu jedhe. Tunin mala mootummaan dubbiin nama dhowwuu jedheetiin mana murtiillee dubbiin tuqe. Fakkeenyaaf waan mootummaan dhiyoo tanaa tolchan jedhe waan mootummaan keenyaa dhiyoo tanin tolchee jedhan keessa dhaabbilee mirga namaa cufsiisuu fa'a. Paartileen mormituu maqaa naasaa jedhaniitiin maqaa baafatan akka jecha Odingaatti waan itti aana lakkuma bulanii ka'aniin mana murtii keessaa addunyaatti baafataniitiin rakkoo tan diidessanii himan. Odingaan ammoo uummata hiriir yaamuu fi kurfoo jiraachuu. Hir'isanii deebi'a. Odingaan ammoo uummata hiriira yaamuu fi kurfoo jiraachuuf dhibaachuu isaa ammattoo madii dhiyeessee hin jenne.
We will preach peace and you have, as we, uh, we have done so. But we will uphold our rights to assemble and protest.
Akkan jedhan ammallee akkuma duruu jenne naga lallabna. Mirgi keenya waa walitti baaneetiin waan feen hojjechuu dandeenyuun hin hojjenna. Warra dhumatee mataa gad qabannee shaama bobeessinee qaabanna. Qalbii teen keessaan badu warri suniin. dibbee dhaanachaa yaana garum feene cufattuyyuu akka filannoon tun seera malee deemte gurrummata keenya buufachaa yaanaa jedhe filannoo keenyaata barana tan irratti bultii afurii shaniin dura dhumatti irratti uhuruu keenyaataatti akka koomishinii filannoo biyyisuunii jedhutti harka shantamii afuriitiif qabxii sadiin moo'e odiingaan ammoo harka afurtamii afuriitii fi qabxii saddeet argattee jedhaniin.
amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'ee jira as waashingteen diisiitti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 45 amma dabareen kan sirbaatti dhaggeeffatoota keenya wallee hacaaluu hundeessaa kanan sin hafeera kunoo. Hacaaluu hundeessaa walleessaatiif guddaa galatoomsanii dhaggeeffatoota keenya ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tilmaamni galii guyyaa dabalamee gibirri nutti baafnu nutti hammaatee jira jechuudhaan daldaltoonni godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa mormii gabaa dhagachuu geggeessaa turan itti fufanii jiru jedhu jiraattonni naannolee adda addaa jiran. mormiin isaanii kabiroon immoo hoogganoonni siyaasaa kanneen akka obbo Baqqalee Garbaaf Dooktar Mararaa Guddinaafaa nuuf haa hiikaman ka jedhu ta'ullee dubbatanii jiru jiraattonni kun. Tujubeen jiraattota magaalaalee hanga tokkoo kaleessa dubbistee jirti. Har'aaf kaleessa immoo qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf hedduu yaaltee turte. Mee gara isheettan sin deebisa kunoo.
Gaaffiin gibirri akka xiqqaatuuf dhiyeessine ammayyuu deebiin argannee kanneen jedhan daldaltoonniif akkasumas uummanni. Oromiyaa bakka tokko tokkotti mormii dhiyeessan itti fufanii jiru. Akkuma kanaan godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessaa daldaltoonni jiran torban darbee manneen daldalaa cufanii bajaajii dabalatee geejjibi socho'aa kan hin turre ta'uu jiraattonni naannoo ni dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Amboo kanaaf sababaa ta'an kan ittiin jedhe abboota qabeenyaa to'annaa jala oolchuusaa jiraataan magaalaa Amboo tokko naaf ibsaniiru. Haala abbootiin qabeenyaa kun itti to'annaa jala oolaniif. Bakka isaan itti geeffaman jedhan kan naaf ibsan jiraataan magaalaa Amboo tokko akkas jedhan.
Torban guuteera abbootii qabeenyaatu qabamaa jira. Abbootiin qabeenyaa kun ijoollee mana cufsiistu faana hiriirsanii jirtu. nyaata waan adda addaa laattaniifi jirtu jedhaniiti abbootii qabeenyaa nama jaatama qabamee jira. Gaafii hamusii qabamanii eh, mana qeerroo faana cuftan jedhanii qeerroo faana hiriirtanii mana cuftaniitu jedhamanii irra caalammoo abbootiin qabeenyaa kun mana banaa yennaan banuu didanii hoteelaadha suuqiidha mana nyaataafaati warreen kun nugusee jireessaati ababaw jifaaraa obbo abiy abaa eebbisaa gizaachaw tashoomaati bulloo taarikuuti yeroo bulloo taariku ka jedhamu laappuu xaasoodha caalaa baa'isaati obbo dajaneedha amma mana shiiphaa adaamaatti ol fuudhanii deemaniiru har'a fuudhanii ni deemanii Akka jiraatan magaalaa Amboo kun jedhanitti namoota kana wabiin gadhiisisuuf qarshii kuma afurtamaa hanga kuma sagaltamaatti gaafatamaniiru jedhan. Komee uummataa kana bakka haalli laguu gabaa fi hidhaan daldaltootaa itti raawwatame jedhe magaalaa Ambootti bilbiluudhaan kutaa ittisa yakkaarraa komaandar mangistuu nama jedhaman kana dura haasofsiisnee waan turreef gara isaaniitti hin bilbile. Heloo komaandar mangistuudha?
Hello, hello.
Komaandar mangistuu Amiin.
attam ooltan?
Nagaadhaan.
Tuujubeen jedhama VOA irraan isinii bilbilaa jira komaandar.
Nagaadhaan.
Namoota naannaa keessan jirantu komee tokko tokko dhiyeessuun immoo qaama mootummaa biraa yaada gama keessanii hubachuudhaaf bilbile.
Ani maaliidha ree? Ani waan ilaallatu miti. Ani amma waan dhimma kana irratti waan ilaallatu miti. Abbaa dhimma isaa ilaallatu dubbisa.
Oo ittisa yakkaati miti isin?
Miti miti.
Helo.
Mitiin jedhe.
Waa'ee namoota Dhagaan jira mitiin sin hin jira. Hin beeku waa'ee namoota hidhaman hin beeku. Ani ittisa yakkaa magaalaas miti. Ani miti hin jechaan jira.
deebii quubsaa utuu naan kennin dhimmisaanan ilaallatu jechuudhaan haasaan keenya gabaabaatti cite. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessattis torban darbee wixataa qabe hanga jimaataatti laguun gabaa kan itti fufee ta'uu jiraataan magaalattii tokko naaf ibsaniiru. Magaalattii keessa sossa'uun humni waraanaa bobba'ee waan jiruuf rakkisaa ta'us daldalli har'a garuu itti fufee jira jedhu jiraataan kun.
Eh, magaalaa Gimbii keessatti wanti uumame akkuma naannoleen biraa diddaa geggeessaa jirani. Diddaa fincila garbummaa dhimma obbo Baqqalee Garbaa fi Dookter Maraaraa Guddinaa wajjin wal qabatee fi akkasumas immoo daballi shallaggii gibiraa tiin kan ka'e uummati mufannaa guddaa qabaachuu irraan kan ka'e.
Maaltu ta'e?
Kanumaan wal qabatee qeerrooni magaalaa Gimbii facaasaa fi roobii uummatii daldaalataa hoteela suuqii bakka gabaatii uummataan galaa jedhanii uummatas galee yaadamaan kan eegala qophisiitu.
Waa'een g- gabaa lagachuu shallaggii gibiraarraan kan ka'e gabaa lagachuun kun torbanneen hanga tokko dura godinaalee oromiyaa iddoo adda addaatti geggeeffame waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaas deebii itti kennaa ture ergasii as dhaabatee amma akkamitti deebi'ee ka'uu danda'e.
Wanti kominikeeshiniin dhaasun jedhaniifi wanti uummata irratti raawwachaa jiru tokko miti. Akkuma beekamu miidiyaa addunyaa kana gowwoomsaa jiru. Biyya keessatti garuu rakkoon uummata irratti raawwatu, rakkoon qotee bulaa irratti raawwatu, rakkoon barataa irratti raawwatu, rakkoon hojjetaa mootummaa irratti raawwatu ammana kan hin jedhamne jechuudha. Sababii kanaan kan wal qabateedha. Dubbiin isaanii wanti isaan hojjetaniif wanti caafamee jiru tokko miti waliin argu waaqaaf lafa jechuudha.
Waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaarraa obbo Addisuu Araggaa yeroo darbe haasofsiisnee turre. Eh, Shallaggiin gibiraa kun nutti baay'ate warri jedhan komee dhiyeeffachuu danda'u koreen dhaabateera isa kanaan furmaata argachuu danda'a kanaan achi garuu humna namaatii ol utuu hin ta'in galiin isaaniitti tilmaamameetu kan itti dabalamee jedhanii dubbatu ergasii as namoonni komeen isaanii dhaggeeffatame eh, gibirri irraa gaxxiqqaateef jira.
Waan qabatamaa beekumsitti hima. Sababa ni ni mormu yookaan immoo gara isaanii hin deggirre kan dubbatu waan qabatamaa hin argine nama bara darbee kuma tokko dhibba shan kaffaletu bara kana immoo kuma kudha lamatti dhufe. Gaafa inni dhaqee akka koominikeeshiniin naannoo oromiyaa san jedhetti beekatu jalaa kaffalii gaafa hunda isaa xumurteessummoo hiikin lamaa hir'isuun hin danda'amu garuu irraa jala kaffaluu dandeessaa kan itti malle jechuudha.
Malee wanti irraa gaxxiqqaate hin jiru.
Maali maal kun biyyicha keessa jiraachaa jirra magaalicha keessa jiraachaa jirra namoota baay'eetu dhiyaannaa odeeffannoo kennu sobamoo dhugaatii inni adda baafannaa namni odeeffannoo wal jijjiiraa bilbilaan wal jijjiiraa qaama walitti dhiyaatee wal jijjiiraa wanti isaan raawwataniif wanti isaan dubbatan tokko miti.
Amma hoo kaleessa dheengadda wanti haaraan maaltu uumame Darbanii darbanii naannoo gamamaa dhufuu jedhamu darbii nama dhukkutaniiru dullaadhaan kan jedhamu yoo ta'u gabaan sila jedhamu naannoon poolisii zoonii Eegumsa cimaa keessatti hin guyyaa jechuun jiru.
Suuqileen amma banamaniiru daldalli hojii itti fufaniiru magaalaa gimbii keessaa har'a.
Har'a ganamaa qabamee bajaajii ni deema konkolaataan ni deema hoteelii banaadha suuqiin banaadha irra jalqabe. Garuu addataas poolisiidha poolisiin olgaa qullaadhaa tajaajilli meeshaa hidhatee jira waraanni immoo dhostaa dhaqanii waajjira dhaabaa fi bulchiisa duuni keessa buufatee jira halkan hidhatee shini. Namni lama ta'ee sadii ta'ee dhaabatee naa ta'uu keessumaa immoo namoota maniidhaa turan hordoffichuu sirriitti deebiifamaa jira.
Walumaa gala haala Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf labsiin yeroo hatattamaa kaafamuu ilaalchisee waahilli koo jaallanneen torban darbe ittaanaa durataa koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiistee turte.
Idduma hundumaatti yommuu mirgi namaadhaa dhiibbamu dhiibbaan kun deemee deemee fincila fida. Kana kanaan dura yeroo baay'ee irratti deddeebine namoota yommuu gaafataniidhaan ilaa filaameedhaan taa'anii dubbii hiiku malee nama hidhuudhaan, nama rakkisuudhaan, nama doorsisuudhaan qawweedhaan irra deemanii kun ta'uun isa gubbaan jiru. Kanaatii fi yeroo fedhe taanaan nagaa argachuun karaa kanaadhaa hin danda'amu jennee irratti kan dubbataa ture. Paartiin keenyas kan hin dhaabbatu. Kanaaf nagaadhaan malee saba kana yeroo hundumaa dirqisiifnee kana goonanni jedhamu kun iddoo hin qabu jennetti. Ammas iddoo hin qabu gara keessattis iddoo hin qabu. Sabis kana karaa nagaadhaan hiriiree karaa nagaadhaan ofirraa faccisuudhaaf karaa hundumaadhaan yaalaa jira. Ammasisumatu adeemaa jira jenna nuyi.
gama biraan mootummaan Itoophiyaa torban darbe labsii yeroo hatattamaa kaasuusaa beeksiseera. Isa kana attamitti ilaala paartiin keessan?
Paartiin keenya jirumaayyuu labsii kana akka hin baane labsiin kun yoo bahee rakkina uumaa faayidaa hin qabu biyya kanaaf guddina miti kan inni fidu salphina malee waan fidu hin qabu jennee itti amanaa turre akka inni ka'uudhufis yeroo baay'ee mootummaa kana itti himaa turre. Kuni nagaa hin fidu biyya keenyaaf nagaa kan fiduu danda'u kun ka'ee namni wala baanii wal argee walii wajjin taa'ee haasa'ee walga'is godhee waliin mari'atee akka inni godhamudha. Garuu kun mirga kanaa hundumaa irraa mulqe kun baay'ee nu gaddisiisaa ture ammas immoo ka'uunsaa ba'eessa jenna garuu biyya keenya irratti yoo bartaniitu ta'e Oromoon keessuma waggaa lama jalqabee labsiin hatattamaa ergi irratti labsame tureera. amma reefuutu seeraan kana kana ta'e jedhee mul'ate malee durumayyuu nuyi labsii hatattamaa jala jirra jechuun hin danda'ama oromiyaa keessatti amma seera godhatee ba'e malee ammas immoo yoo ka'e iyyuu loltuun warri nagaa eegsisaadhaan maqaa kanaan jedhanii ammayyuu qabanii hidhaa jiru sarbaa jiru akka isa duriitti itti fufee jira rakkinni kun itti fufee jira namni iddoo iddootti hidhamaa jira rakkina kanatu itti fufe kanaaf namni. Kan ofirraa faccisuudhaaf karaa nagaan hiriira bahee yommuu gaafatu hiriira isaa kana harkaa fuudhanii wajjiniin ta'anii isaanii fala fiduurra mootummaan yeroo hundumaadhaa loltuutti ergee qabee hidhuudhaan daraaruudhaan wanta akkasiitti adeemamaa jira. Kun ammayyuu dhaabachuun isa gubbaa jira jenne yoo kun hin dhaabbattu ta'e nagaan biyya kanatti ni dhufa jennee hin yaadnu.
Qaama mootummaa biraa deebii argachuuf kaleessaa qabne yaalaa turre. kan dhimma galii guyyaaf gibiraa ilaalchisuun deebii nuu kennaa turan itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo addisuu araggaatti deddeebi'ee bilbilee haala yeroo ammaa naannolee oromiyaa adda addaa keessatti uumame odeeffannoo argachuuf yaalus bilbilli isaaniin ka'u ittaanaa isaanii kan ta'an obbo warquu caalaattiin bilbile yaalii hanga tokko booda bilbila isaanii kaasanii haala jiru ergan ibsee fi booda mootummaa biraa deebii argachuu barbaaduu koo ibsee fi. dhimmi isaa poolisiif abbaa taayitaa galii ilaallata waan ta'eef kallattiin isaaniin quunnaminaan jedhan bilbilan irratti argachuu danda'u deebisee yoon bilbile naa kennuuf waadaa seenan waadaa naa seenaniin bilbila isaanii irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye dhaggeeffatoota keenya komii uummata dhiyeessu kanaaf deebii gama mootummaa hordofne akkuma argannetti dhiyeessina.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15180 15630 15700 15785 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13860 akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 12110 12130 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asuma irratti raawwata qophii booruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.